ఇది Nijwi rya Amerika ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo umugwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi wakoresheje inama bakuru b'imigambwe batanze ivyiyumviro vyinshi kandi vyiza hariho abatanze amakenga kandi hariho n'abatanze n'inyishu muri ivyo nyirango hari wavuze ati ni kuvuga nko mu ntara ntabwo umugambwe woronka nk'abantu babiri iyindi migambwe itararonka murumva nk'ico ni intererano ikomeye cane uyo ni Pierre Claver Kazihise umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora mu Burundi seni abavukanye ubumuga bw'urukoba bita ba nyamweru babandanya guhigwa buhongo imbere yuko dushika kuri ayo makuru reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloysi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya Aloysi
urakoze fideli ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo abimukira barenga mirongo umunani bari mu bwato bwa esipanye bw'abagira neza bararengewe n'umunezero igihe bumviye amakuru ko butariyano bwemeye ko bagerera ku izinga rya lampedusa ubwo bwato butabara bwitwa open arms bwari bumaze iminsi cumi n'icenda mw'ibahari mediterane ku nkengera ry'iryo zinga umushikiranganji w'ubutaliyano w'intwaro mu gihugu hagati Matteo Salvini yari yarabankiye gushikira kuri iryo zinga mushikirizamanza w'ubutaliyano ejo kuwa kabiri niho yategeka leta kwakira ubwo bwato muco itorukanizo ry'amakuru ry'ico gihugu ansa ryashikirije ko umushikiranganji Salvini ashobora kwagirwa n'icaha c'uko yanyuruje abantu kuko yanse k'ubwo bwato bugerera ku butaka bw'iryo zinga muri sudani abajenerali hamwe n'urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ejo kuwa kabiri barashinze akanama k'igihugu kazorongora igihugu mu myaka itatu y'imfata kibanza imbere y'uko abasivile bashikira uburongozi bw'igihugu nk'uko byashyikirijwe n'umuvugizi w'akanama kahora karongoye icyo gihugu kagizwe n'abasirikare kuva Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi mu kwezi kwa kane ako kanama gashasha kagizwe n'abasirikare batanu hamwe n'abasivile batandatu kazoba karongowe na General Abdel Fattah al-Burhane arahira ayo mabanga kuri uyu wa gatatu nk'uko byashyikirijwe n'uwo muvugizi Shamsedine Kabashi mu ijambo rigufi yashikirije kuri televiziyo ejo ku munsi wa kabiri General Abdel Fattah akazorongora igihugu amezi mirongo ibiri na kumwe mu nyuma ayandi mezi cumi n'umunani asigaye azorongorwe n'umusivile imbere y'uko hatunganywa amatora ya demokarasi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahagaritse umubonano yari kuzogirana n'umushikiranganje wa mbere wa Denmark mu ndwi zibiri ziri imbere kuko umushikiranganje atifuza kuganira nawe kwigurwa ry'izinga rya Greenland na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump aheruka gushikiriza icifuzo c'uko Amerika yogura izinga rya Greenland yegukira Denmark ariko baba abategetsi ba Denmark n'aba Greenland ntibatevye gushikiriza ko iryo zinga ritagurishwa umushikiranganje wa mbere wa Denmark Mette Frederiksen yashikirije ko yifuza ko Amerika yunga ubucuti nabo ariko ngo igihe cyo kugura no kugurisha ibindi bihugu n'abanyagihugu babyo cararangiye perezida Trump yari yaratumiwe kugendera Denmark mu rugendo rw'akazi ariko umuvugizi mu biro vyiwe White House Jude Dire yashikirije cyo kuwa kabiri ko urwo rugendo rubaye rurahagaritswe ibiganiro vyiza kuri Afghanistani harimo n'ibiganiro hagati ya Amerika n'abatalibani biriko biragenda neza ivyo vyashikirijwe na Perezida Donald Trump ejo kuwa kabiri ariko yaminjije ko kumvikana kwitahukanwa ry'abasirikare ba Amerika bishobora kutaba Perezida Trump yashikirije ivyo haheze umwanya muto ubushikiranganje bwiwe bw'imigenderanire butangaje ko intumwa yabwo idasanzwe kuri Afghanistan Zalmaye Kalizade ari mu nzira ajya idoha muri katare gusubira kuganira n'abatalibane ku masezerano y'amahoro agamije kurangiza intambara y'imyaka cumi n'umunani muri icyo gihugu karizade azoshika ikabure kandi kubonana n'abategetsi ba leta ya afganisitani ku mugambi w'amahoro no gutegura ibiganiro muri afganisitani nk'uko byashyikirijwe n'ubwo bushikiranganji nyene ishyirahamwe mpuzamakungu rishikiriza ko agasagara gato ka mukuze ni mu mpanuka bushyira uburengero bwa libiya kabuze abantu ku kwezi ibitari kabuze abantu benshi ku kwezi ibitari bwigere biba kuva intambara y'abenegihugu yadutse mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe muri icyo gihugu cya libiya inyuma y'aho muhammad kadafi yiciwe ubwo bwicanyi bwahitanye abasivile bashika kuri mirongo icenda abandi barenga amajana abiri barakomereka ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungunira rijejwe gutanga imfashanyo oca bishikiriza ko ibitero by'indege hamwe na drone hamwe na rokete ndetse na za muzinga byongereje abafuye ku mpande zose ziriko ziratana mu mitwe muri ico gihugu ca Libya umuvugizi wa OCHA James Rarke yabwije ijwi Amerika ko aka gasagara ka Murkuze k'abantu bari munsi y'ibihumbi cumi na bitatu bari mu kaga bakeneye imiti imfungurwa amazi hamwe n'uburengeti bwo kwifuka avuga kandi ko amashirahamwe y'abagiraneza atoroherwa gushikira abanyagihugu bahunze ingo zabo mu gihe kandi amabarabara amwe yabomotse ayandi arugarwa
urakoze Alois ku makuru uhejeje kudushikiriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini abavukanye ubumuga uh, bw'urukoba bita banyamweru babandanya guhigwa buhongo mu ndwi iheze hari umusore w'umurundi yishwe ikiziga ciwe gitorwa mu ntara ya Cibitoke hafi y'umupaka na Republika iharanira demokarasi ya Kongo muri Kenya naho babandanya kurondera uburyo bwo gukangurira abanyagihugu kubahiriza agateka ka banyamweru inkuru ya Sarah Kimani umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya afatanije na Venuste Nshimiyimana akorera mu biro vy'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza muri afurika y'uburengerazuba abantu bavukanye ubumuga bw'umubiri bazwi nka ba nyamweru bakunze kwibasirwa n'ababica bashaka gukoresha ibice by'imibiri yabo mu migenzo y'ubupfumu bazira ko bavutse bafite umusemburo muke wa melanine mu mubiri muri kenya bafatwa nk'aho atari abantu nk'abandi nyamara umusore witwa alan uber yashinze ikipe y'umupira w'amaguru ikina mu banyamweru gusa ni nabwo bwa mbere mu gihugu habonetse ikipe ya bene ako kageni
umukino w'umupira w'amaguru uhuza abantu b'ingeri zose twawuhisemo kubera ko utagorana kandi rero no mu mashuri barawigisha abantu bawibonamo
umwe mu bagize inama nkenguzamateka ya kenya senateri Isaac mawura amaze igihe aharanira uburenganzira bwa banyamweru kandi nawe ni umwe muri abo tumwumve
abafite buriya bumuga bw'uruhu babaho nabi kubera ko ni abirabura batuzuye kandi ni abazungu batuzuye bafite ubumuga ariko butababuza kuba abantu buzuye urumva rero turi hagati nta na hamwe batwemera ni twebwe tugomba kwihakaranga n'iyi kipe iri muri urwo rwego
Alan Hubert washinze ikipe y'umupira w'amaguru igizwe na ba nyamweru gusa akaba anibereye kapitene avuga ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo barwanye ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu akongeraho ko yamye ashaka kuzakina mu makipe ari mu cyiciro cya mbere muri Kenya ndetse akaba yaza anahagararira igihugu cye mu rwego mpuzamahanga
ntaho dutandukaniye n'abandi bantu icyo tudahuje ni ibara ry'uruhu ryerurutse kandi tukaba tugira n'ikibazo cy'amaso ariko ibyo ntibitugira abantu batuzuye
mu myaka irindwi ishize ba nyamweru barenga makumyabiri bamaze kwicwa mu burundi ishami ry'umuryango w'abibumbye rivuga ko abagera kuri mirongo inani biciwe muri tanzania kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri amashyirahamwe arengera ba nyamweru akaba avuga ko muri afurika yose abavukana ubwo bumuga bapfa batagejeje ku myaka mirongo ine veniste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres radio ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda kayitana evode umushingwamanza aburanira abanyakenya batatu bakurikiranwa gukoresha inama mu buryo butandukanye n'amategeko arasaba sentare ko yobarekura metre kayitana evode avuga ko bafunzwe mu buryo butandukanye n'amategeko n'inkuru y'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi ari kigali mu rwanda Maitre Vode Kayitana yaregeye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma abo yunganira baguma mu nyururu kandi asobanura ko hatubahirijwe ibihe bigenwa n'amategeko byo kuburanisha imanza nk'izi Maitre Kayitana yasobanuye impamvu zigera kuri eshatu yashingiyeho yongera kwitabaza urukiko rwari rwaburanishije kwifatwa n'ifungwa by'agateganyo uyu munyamategeko avuga ko abanyakenya yunganira bafashwe bashinjwa ko bateguye amahugurwa adahari ahubwo bagamije kwambura abayitabiriye Maitre Kayitana avuga ko nyuma y'ibimenyetso babonye byatanzwe na hoteli yari gukorerwamo ayo mahugurwa byagaragaje ko uyu munyakenya Charles Kinusia yishyuye hoteli Radisson Blue amadolari ibihumbi bine akongeraho igihumbi magana abiri amaze kubona ko abantu babaye benshi Metre Kayitana yongeyeho ko yanishyuye ikigo kimwe gicunga umutekano mu Rwanda amafaranga asaga ibihumbi magana atatu ngo kizacunge umutekano w'abagombaga kwitabira amahugurwa Metre Kayitana akasobanura ko kuba barabonye ubukode bwa sare ari ikimenyetso cy'uko ayo mahugurwa yari ahari kandi ateganyijwe iyi ngingo n'indi avuga ko ishingiye mu kwica amategeko niyo Metre Kayitana aheraho asaba urukiko ko rwarekura abo yunganira abafunzwe kugeza ubu bakurikiranwa mu buryo butemewe n'amategeko bivuze ko banafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko turabishingira ku ngingo ya mirongo itatu na kane paragarafu ya gatatu ya code de procedure penal ivuga yuko iyo umuntu yafatiwe mu cyuho agomba gukurikiranwa mu buryo bita mu gifaransa procedure accélérée ribu igomba kugeza dosiye mu bushinjacyaha mu minsi itatu ribu yo yatwaye iminsi irenga itanu ubushinjacyaha bugomba kuregera mu rukiko mu minsi itanu bikimara kubona dosiye bwatwaye iminsi irenga mirongo itatu kugira ngo burege hanyuma n'urukiko rwaregera rukaburanisha mu minsi cumi n'itanu bikimara kuregerwa ubu ngubu urubanza ruteganyijwe mu kwezi kwa cyenda ubwo urumva ni nyuma y'amezi abiri abantu bitwa ko bafatiwe mu cyuho itegeko rero rivuga ko mu minsi nka makumyabiri n'ingahe bakagombye kuba baraburanye mu mizi none ubu turacyari muri detansiyo ibyo rero bivuze yuko bakurikiranwa mu buryo butemewe n'amategeko ubushinjacyaha bwanze kuregera porosideri akiserere kuko bwashaka ko bakomeza gufungwa igihe kirekire gishoboka uyu munyamategeko agasobanura ko hafunze abantu bane mu gihe iyi dosiye yari irimo abantu cumi na bane agasobanura ko abandi bantu icumi b'abanyarwanda bari muri iyi dosiye bo bibereye hanze abakurikiranywe bafunzwe n'abanyakenya batatu n'umunyarwanda umwe mu gihe abandi banyarwanda icumi bibereye hanze metere kayitana yavuze ko byoroshye ko abanyarwanda batoroka kuko bajya muri bene wabo hirya no hino mu gihugu mu gihe abanyakenya bo baramutse bafunguwe by'agateganyo byabarushya kugira ngo bajya kuko inzandiko zabo z'inzira zafashwe n'urukiko uyu munyamategeko yanongeyeho ko ambasade ya kenya mu rwanda yemeye kubishingira no kuba yabashyikiriza ubutabera mu gihe bakenewe charles kinusia umunyakenya uri ku isonga mu baregwa wavuga ko atagomba gufatwa nk'umutekamutwe kuko yafatiwe mu cyumba cy'amahugurwa ndetse afite n'imfashanyigisho yari agiye kwiyambaza mu guhugura abo yari yahamagaje abaregwa bafunze bafashwe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu ubwo byavugaga ko bari baje amahugurwa yari yitabiriwe n'abantu basaga ibihumbi bibiri bari biganjemo abakiri bakiri bato abo bari baje biteguye ko batahana amadolari ijana na mirongo icyenda n'arindwi kuri buri wese gusa abaregwa bavuga ko nta n'umwe bari bijeje gutahana amadolari mu ntoki ko ubumenyi bari guhabwa aribwo bwari bufite ako gaciro ubushinjacyaha busaba ko icyifuzo cy'abaregwa cyo gufungurwa by'agateganyo cyateshwa agaciro kuko icyemezo kibafunga by'agateganyo cyafatiwe mu rukiko kikaba cyaranajuririwe mu rukiko rwisumbuye narwo rukemeza ko bakomeza gufungwa by'agateganyo umushinjacyaha akavuga ko atumva impamvu urubanza rwagariwe mu rukiko rwaruciye mbere agasaba rero umucamanza ko bazagumishaho icyemezo cyafashwe mbere abaregwa bakaguma muri gereza kugeza igihe urubanza ruzatangirira mu mizi umukuru w'igihugu yaraherutse kuvuga kuri iki kibazo ubwo yitabiraga inama yamuhuje n'urubyiruko avuga ko ari ikibazo niba mu rwanda hari urubyiruko rushobora gushukwa umuntu akarubwira ko ashobora kurukiza maze rukemera urukiko ruzafata umwanzuro ku wa kane w'iki cyumweru asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukiri mu rwanda ejo ku munsi wa kabiri sentare y'ubucuruzi muri icyo gihugu yaburanishije urubanza rw'umugore w'umunyarwandakazi aba muri suwede ku ngingo yo kumugurishiriza mu camunara amatungo mu buryo butubahirije amategeko inkuru ya eric bagiri ubusa ari kigali mu rwanda ikiri kugibwa nk'impaka z'urudaca ni uburenganzira cyangwa porokirasiyo bivuga ko bwatanzwe na madame josiane nyiramubyeyi uba muri suwede nk'ikimenyetso ko yemeye ko we n'umugabo we emmanuel ruvugutanzatunga batije ingwate y'inzu bwana jean bosco karasira ngo abone inguzanyo muri banki y'abaturage y'u rwanda madamu nyiramubyeyi arahakana ubwo burenganzira akavuga ko ari ikimenyetso karasira yacuranye n'umugabo we nzatunga wabaga mu rwanda kuko ngo abagabo bombi ari ibibyara ku rwego rwa mbere urukiko rwemeje ko ubwo burenganzira cyangwa porokirasiyo ari impimbano karasira abamwunganira mu mategeko n'abahagarariye banki y'abaturage y'u rwanda bavuga ko nta bubasha urukiko rwa mbere rwari rufite bwo kwemeza ko iyo nyandiko imuhesha uburenganzira ari impimbano bavuga ko hari izindi nzego zagombye kuba zarabyemeje ni uburenganzira buvuga ko bwatanzwe na noteri wo mu murenge wa kimihurura mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali mu gihe ingwate yanatejwe mu cyamunara iherereye mu karere ka kicukiro karasira nawe yemera ko porokirasiyo yayishyizeho imikono kandi ko yazanywe n'umugabo wa nyiramubyeyi ari we nzatunga aha karasira yabwiye ijwi rya amerika ko kubera andi madeni nyiramubyeyi n'umugabo bari babereyemo banki bamusabye ko abakira inguzanyo nk'umuvandimwe wabo kuko bitari kubashobokera kwaka indi nguzanyo hari n'andi batari bakishyuye avuga ko bananiwe kwishyura iyo nguzanyo biba ngombwa ko iyo ngwate igurishwa mu cyamunara agasanga ari imitwe batetse ku bwumvikane nk'abantu babana bahuriye ku mitungo yabo ngo barebe ko bagaruza ibyatejwe mu cyamunara nyiramubyeyi yatsembeye urukiko ko ubwo burenganzira bwanditse atabwemera kuko atari mu rwanda butangwa gusa yaba karasira n'abamwunganira n'uhagarariye banki y'abaturage y'u rwanda bavuga ko icyo gihe yari mu gihugu kandi ko ahora aza mu gihugu agasubira muri suwede ni porokirasiyo bigaragara ko yanditswe ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na gatandatu urukiko rw'ubucuruzi rwa mwatsi impapuro ze z'inzira maze rusanga umunsi porokirasiyo yandikiweho nyiramubyeyi yari mu rwanda umucamanza mu kwerekana ukuri yasabye abari mu rukiko guhanahana pasiporo ya nyiramubyeyi maze basanga koko yari mu rwanda icyo gihe gusa nimero za pasiporo zanditse kuri porokirasiyo zo ntizihura n'iziri muri pasiporo nyirizina abamwunganira bavuze ko kuba yari mu rwanda bitavuze ko yaba yaratanze iyo porokirasiyo basaba ko umucamanza yashingira ku cyemezo cy'urukiko rwa mbere cyemeje ko nta ruhare yagize mu itangwa ry'iyo porokirasiyo umucamanza ariko yabashwishurije maze avuga ko nta tegeko rimuhatira gukurikiza icyemezo cy'umucamanza wa mbere ari nayo mpamvu urubanza rwaje mu bujurire byabaye ngombwa ko umucamanza abaza nyiramubyeyi niba igihe iyo porokirasiyo gutiza bugwate inzu yabo itangwa yaba hari ibibazo yarafitanye n'umugabo we nzatunga uyu mugore yabwiye urukiko ko yarafitanye na nzatunga ibibazo byo gushaka gutana mu mategeko kandi ko na n'ubu buri umwe abukwe umucamanza yamusabye kubigaragariza ibimenyetso asubiranye ijambo karasira yifashishije telefone ye ngendanwa yagaragaje ko nyiramubyeyi abeshya yavuze ko ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwa karindwi uyu mwaka nyiramubyeyi yatanze ubutumire avuga ko agiye kwizihiza isabukuru y'imyaka makumyabiri amaranye n'umugabo we nzatunga yashatse kugaragaza mu majwi n'amashusho ko nyiramubyeyi n'umugabo we bishimiye ibyo birori maze mu cyumba cy'urukiko uhereye ku mucamanza hazamuka ibitwenge kuko ni urubanza rwakunze kurangwamo amatiku no gushaka kwinjirana mu buzima bwite bwa buri umwe ku mpande zombi umucamanza mu bihe bitandukanye yibutsaga ababuranyi bombi ko ikigenderewe atari ukuzamura amatiku mu rukiko ahubwo ko ari ukuburanisha ibimenyetso hakazamenyekana ukuri ku kiburanwa nyiramubyeyi yemeye ko koko uwo munsi wabayeho we n'umugabo we bishimira ko bamaze imyaka makumyabiri babana gusa ngo byabaye nyuma y'uko imiryango ibicaje ikabahanura ikababuza gutandukana bamwe mu banyamategeko bari muri uru rubanza bavuze ko basanga uru rubanza rugiye kuzasiga amakimbirane akomeye muri iyi miryango bakabagira inama yo kwicara bagakemura ibibazo mu nzira z'ibiganiraho kwirwa basiragira mu nkiko mu guhosha izi mpaka z'umunsi yisunze ingingo z'amategeko umucamanza yibukije nyiramubyeyi n'abamwunganira ko bashobora kuregera iyo porokirasiyo bavuga ko yahimbwe cyangwa se bagahitamo urubanza rukazaburanishwa porokirasiyo ikazafatwaho icyemezo mu guca urubanza amakuru ijwi rya amerika yahawe na nyiramubyeyi aremeza ko umugabo we mu bihe bitandukanye yakunze kuba mu rwanda akora ubucuruzi kuko ngo mu burayi hari haramunaniye ujya uvugwaho kwibeta umugore we agafatanya na mubyara we karasira bagacura uburenganzira butanga ingwate y'inzu asangiye n'umugore we ubu ngo ari i burayi ni nawe uri kwita ku bana batandatu yabyaranye na nyiramubyeyi umugore we akomeje kuburana imitungo yarangije kugurishwa mu cyamunara karasira abamwunganira n'abahagarariye banki y'abaturage y'u rwanda bagakomeza gushimangira ko ari icyo bita imitwe umugabo n'umugore batsuze ku bwumvikane ngo barebe ko bagaruza inzu yabo yatejwe mu cyamunara umucamanza yategetse ko imikono igaragara kuri porokirasiyo ivuga ko ari iya nyiramubyeyi niyo yasinye mbere niyo yasinye nyuma yaho bayijyana muri laboratwari abahanga bakayipima bakazagaragaza ukuri ku bivuga urubanza rukazabona gukomeza iburanisha rizakomeza ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cyenda ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi umugwi w'igihugu seni ujejwe gutunganya amatora uhamagarira abarongoye imigambwe gutanga umwidondoro w'abantu batatu mu mugambwe umwe umwe wose wifuza ko botoramwo abagize imirwi y'intara izoba ijejwe amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ako kamo ni ak'umukuru w'umugwi seni mu nama yamuhuje ejo kuwa kabiri n'abarongoye imigambwe na ba buramatari b'intara ni inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ibifashijwe n'abanywanyi baryo mu burundi mushikirizwa na desire hatungimana ari kigali mu rwanda abahamagarirwa gutanga amadosiye mu mugwiseni kugira bazoje mu migwi y'intara ijejwe amatora basabwa kuba bakwije ibintu bitanu bizofatirwako muri ivyo harimo kuba ufise uburambe mu bijanye no gukurikiranira hafi amatora ivyo bamwe mu banyamigambwe bavuga ko koba ari ugukumira bashaka muri politike umushinga amatekano we mbonigawa yari yaserukiye umugambwe senere muri iyo nama ari muri abo afite icyo asaba indongozi z'umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu rero umugabo ashaka kurungika abantu ubu burambe buriko burasabwa ugasanga ntibabufite kikaba ikintu gituma badashobora gufatirwako jewe nariko nsaba yuko hogumizwa ibi bitatu vya mbere ni ukuvuga hakajaho hagasabwa iyi cv n'iyi kopi ya diplome hamwe n'iyi fotokopi ya carte nationale d'identité bitatu kandi je kubwa ndibona bikwiye ibindi bibiri bikavyihoza indongozi z'umugwiseni ziratahura imyitwarariko ya bamwe mu banyapolitike mu bijanye n'ishigwaho ry'iyo migwi ijejwe amatora mu ntara icegera c'umukuru w'umugwiseni mufasoni anonse yataniye nkuru avuga ko abafise uburambe mu vyo gutunganya amatora batokwigizwa inyuma metre nowe nawe yavuze ibijanye n'uburambe ibijanye n'uburambe nuko muri seni iyo hageze amatora hari igihe biba ngombwa ko abari basanzwe ababikora bereka nk'abandi nk'akaroro sibyo ntitwashyizemo yuko yuko utazoba afite icyo cyitwa uburambe yoba yarakoze mu by'amatora ntabwabishyizemo sikiritere yo kumwerimina kubera mwebwe ndazi neza metero nowe mu mugambwe iwanyu cyangwa ahandi n'abandi murafite abigeze kubikora mugaba ari mu yandi mabanga cyangwa akaba ahandi muratunganya urutonde nk'uko mubyiyumvira murakira gushyiraho abantu mubona ko ari abantu botunganya ibikorwa neza abarongoye imigambwe kandi barafise amakenga ku kuntu abazotanga amadosiye bazotogwa bafatiye kuri kahise bagashikiriza ko hari imigambwe usanga yiharije abagize imigwi ijejwe amatora mu ntara no mu makomine ninahazwe Godelieve yari yaserukiye umugambwe CNDD-FDD muri iyo nama agasaba umugwi seni kuzoshiraho imigwi ihurikiyemwo imigambwe myinshi urumva yuko hagenda haraba imyidogo henshi bati aba n'aba nibo usanga bari mu maseti cyangwa mu maseti ariko hariho icyo nuvuga dekitere sempure umuntu yokorera ko kugira ngo ibi byose biba bibi mwaduhaye n'igitigiri cy'abagize sepi muti ni igitigiri cy'amakomine ukongera ko nka babiri rero muri iki gihe kubashyiraho muraba yuko abantu bose baba bakorera muri iyo ntara baserukiye imigambi yose ikorera muri iyo ntara iserukiye ndatanga nk'akarorero dufate nk'intara ibirimo nk'ikomine indwi ni ukuvuga yuko haba hakenewemo abantu icyenda bagize sepi ni mu banzabura rero yuko imigambwe ikorera muri iyo ntara iserukiwe muvuge muti turafashe twiteze ntihagire umugambwe uronka babiri hari n'undi mugambwe utararonka usanzwe ukorera muri iyo ntara ibyo biratuma haba taransiparanse kuko twese twifuza ko amatora agenda neza umugwiseni wakira neza ibisabwa n'abanyamigambwe kugira amatora y'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri azogende neza petero karaveri kazise arongoye umugwiseni arahumuriza abafite amakenga batanze ibyiyumviro byinshi kandi byiza hariho abatanze amakenga kandi hariho n'abatanze n'inyishu muri bo ngira ngo hari uwavuze ati ni ukuvuga nko mu ntara ntabwo umugambwe woronka nk'abantu babiri iyindi migambwe itararonka murumva nk'icyo ni intererano ikomeye cyane tuzoja dukorera ko ni ukuvuga yuko umutima twabonye ni uko bose bagomba kubaronka ikibanza mugabo nk'uko mubizi ibibanza muri sepi ni bikeya bibaye bikeyi rero bazoronka bike cyangwa kumbure abadashoboye kuronka baronke muri sesi hamwe mu makomine mugabo gikuru ni uko hariho umutima wo gusabikanya kandi eh, benshi cyangwa bose bavyumva gutyo ibyo rero nibyo twashaka kubona kandi twari twizeye ko badushikirako kugira ngo na twebwe dukore tugononokewe tuzi yuko dukora nk'uko abandi benegihugu abanyamigambwe canke abari mu ntwaro twiyumvira ico kimwe abifuza kuja mu mugwi sepi ijejwe amatora mu ntara basabwa gushikana amadosiye yabo mu mugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu hagati y'amagenekerezo ya kabiri na gatandatu mu kwezi kw'icenda kuza urutonde rw'abazaba bagize iyo migwi ijejwe amatora mu ntara rukazoshigwa ahabona ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa cumi uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda iyo yari inkuru y'ijwi rya Amerika ribifashijwemo n'abanywanyi baryo mu Burundi mwashikirijwe na Desire Hatungimana Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ni umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi
mwaramutse neza leta zunze ubumwe za amerika irazirikana imyaka magana n'ishize ubucakara bw'abirabura buhatangiye ikaze mu kiganiro amerikana abirabura ba mbere bageze mu gihugu tuzi muri iki gihe nka leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi kwa munani igihumbi magana atandatu na cumi n'icyenda ariko itariki ntizwi neza bari imbohe mu bwato bw'abacuruzi b'abongereza bwitwaga white lion bari makumyabiri bururukirijwe mu cyambu cya jamestown muri virginia yari imwe muri koroni z'ubwongereza ku mugabane wa amerika ya ruguru abashakashatsi mu by'amateka barimo michael thomas mwarimu muri kaminuza Susquehanna muri leta ya Pennsylvania ni mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika bavuga ko ababirabura bari barafatiwe mu gihugu cyitwaga Ndongo ku ngoma ya Ngola Mbande Ngola bivuga umwami naho Ndongo ni muri Angola y'iki gihe ababirabura bari barafatiwe hamwe n'abandi bose hamwe bari magana atatu na mirongo itanu bafashwe n'abashimusi bakomokaga mu gihugu cya portugal n'abacanshuro babo mu ntambara zihoraho bari baratangiye kugaba ku baturage b'ingoma ya ndongo bajyanwe mu bwato bwitwaga sao joao batista bwagombaga kubajyana i veracruz mu gihugu cya mexique tuzi y'iki gihe ku mugabane wa amerika yo hagati ubwato bwageze mu nyanja atlantika buterwa n'ubundi bwato white lion bw'abongereza abongereza n'abaportugali bararwanye abongereza baratsinda maze batwara ibyari muri buriya bwato sao joao batista byose birimo na bariya birabura b'imbohe usibye ko muri izi mbohe bamwe bari baragiye basigara mu nzira bapfa kubera impamvu zitandukanye makumyabiri ba nyuma rero na nyuma barokotse nibo bagurishijwe i jamestown muri virginia nta nubwo bagurishijwe amafaranga ahubwo ababazanye babaguranye ibiribwa ijwi rya amerika inzu ndangamurage y'amateka ya kaminuza ya hampton muri virginia niyo ya mbere na mbere muri leta zunze ubumwe za amerika ku mateka y'abirabura iri nko muri kilometero mirongo itanu uvuye ahahoze icyambu cya jamestown nk'uko tubisanga ku rubuga rwa interineti rwayo aba bavuye muri angola nako mu bwami bwa ndongo bari bafite amazina ya gikristu bari barahawe n'abaportugal ayabo bwite ya base na basekuru ntazwi bane muri bo bose bitwaga antoni barimo kandi isabera william angela francese margarita yohani na duwaridi amazina y'abandi icyenda ntazwi kugeza ubu bamaze kugurishwa bahise bajyanwa gukoreshwa mu ngo no mu buhinzi by'abazungu mu ntangiriro nta mategeko y'ubucakara yabayeho nyamara mu gihumbi magana atandatu na mirongo ine ni ukuvuga imyaka makumyabiri n'umwe nyuma y'uko abacakara ba mbere bageze muri virginia urukiko nyine rwo muri iyi koroni icyo gihe yari ikiri koroni rwahanishije umwirabura witwaga john punch igihano cyo kuba umucakara kuko yari yagerageje gutoroka shebuja aza kongera gufatwa uru rubanza nirwo tegeko ry'ubucakara rya mbere na mbere rizwi mu byahoze ari koroni z'ubwongereza muri amerika ya ruguru hagati aho ni narwo rubanza rwa mbere na mbere mu mateka ruzwi ababuranyi bari umuzungu n'umwirabura koroni ya mbere na mbere yanditse itegeko nyaryo rigenga ubucakara ni massachusetts mu gihumbi magana atandatu na mirongo ine na rimwe nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kanirindi murakarama inshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha hano iyo bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.